babayi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu umunsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriyani itangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mu burundi haracari ikena ry'ubuhinga n'ibitaro vyo kubaga umutima kubaga umutima w'umwana i buraya bitwara amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itanu vy'amaeuro abana bavukana n'indwara y'imitima n'abana ifata bakuze mu burundi imiryango yabo igira ibibazo byo kutagira uburyo bwo kuja kwivuza hanze y'igihugu ikigo maison euh, bon samaritain cihaye igikorwa co guhuza abagira neza bo mu mahanga bavura imitima ku buntu n'imiryango y'abana bagwaye imitima rihamagarira abarundi mu mahanga n'ababishoboye mu gihugu gufata mu mugongo abana baronse ayo mahirwe yo kuronswa umugira neza itike y'indege yonyine isabwa kugira babashe gushika muri ivyo bihugu vyemeye kubavura mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi rero cerekeye amagara y'abantu nivyo tugiye kuganira kuri iki kibazo mu burundi e, twatumiye umutumire wo muri ico kigo maison bon samaritain kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro nimero ni yayindi nyene ni kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tubahaye ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko muvyumvise rero ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio indwi i washington dc kaze mwese mu burundi haracari ikena ry'ubuhinga n'ibitaro vyo kubaga umutima abana bavukana indwara y'umutima n'abana ifata umutima ufata bakuze imiryango yabo iragira ibibazo byo kutaronka uburyo bwo kuja kwivuza mu bindi bihugu kubera bizimvye cyane kubaga umutima mu bihugu vya buraya bisaba amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itatu canke mirongo itanu vy'amaeuro ni ukuvuga miliyoni zirenga kuri mirongo itandatu z'amarundi ishiramwe bon samaritain ryihaye igikorwa co guhuza abagira neza bo mu mahanga bavura imitima ku buntu yamara umunyagihugu wese aronse ayo mahigwe yo kuronswa umugira neza amurihira ayo mafaranga amafaranga yo kuriha ibitaro mu iburaya asabwa kuriha ikete y'indege itike y'indege imushikana muri ico gihugu cemeye gutanga ayo mafaranga muri iki gihe rero abarundi biteguriye kuja mu gihugu c'amavuko mu karuhuko ko muci hamwe no guhimbaza indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mu kwezi kw'indwi itariki mirongo ibiri n'icenda ikigo maison bon samaritain kirasaba abo barundi kimwe n'abandi bari mu gihugu babishoboye kwifatanya n'iryo shirahamwe mu gufasha abo bana kugira baje kuvugwa hanze bon samaritain rivuga ko imfashanyo uko ryoba ari rito ryose rishobora gufasha gukiza ubuzima bw'umwana yavukanye ikibazo cy'umutima mu burundi muri aka kanya ni mu gihe hari abana bane bafise ico kibazo c'itike y'indege bamaze kwemererwa ko bazovugwa umutima bashitse mu bihugu ibyo ari byo byose bigiye kubafasha kuri iki kibazo rero twatumiye rishyirahamwe bon samarite batwiganire ku bijyanye n'ubwo bwira neza bagira bwo gufasha abana mu gihugu cy'u Burundi barwaye umutima Ah, twatumiye eh, userukira imbere y'amategeko ishyirahamwe maison du bon samaritain ah, ni alexis butoyi turi kumwe ku murongo kaze neza mushinga ntahe butoyi
ego murakoze cyane kumi ikaze ndabaramukije ndamutsa n'abakunzi b'ibiryo bya amerika ariko batwumviriza iyo bari hose yego murakoze cyane gufata kano kanya ko twiganira ibijyanye n'igikorwa cyo gufasha abana mu burundi kumbure n'abakuze muraza kutubwira bafise ikibazo cy'umutima bavukana ikibazo cyo kurwara umutima mu gihugu nk'uburundi kiba gifise ibibazo by'ibitaro n'amavuriro ah, atavura ah, ibibazo biba bihambaye nk'ibyo by'umutima iki gikorwa mwagitanguye ryari cyifashe gute muri iki gihe mu gufasha abana
ego murakoze cyane ibi- ibikorwa byo gufasha twatanguye dufasha abana twatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ni ukuvuga turakwije imyaka itandatu tubikora ego niho twatanguye kurungika umwana wa mbere mu gihugu cy'ubufaransa aho yaronse ubuvuzi ku buntu hanyuma abavyeyi barabwirana n'abaganga baza baratumenya bakaza- abaganga bakaturungikira ah, abandi bagwayi babona bikenewe ama n'abavyeyi bakabarirana rero tukaza tubarungika ku buryo gushika kuri ino saha tumaze kurungika abashika ku- ku ijana na mirongo irindwi bamaze kuvugwa iyo ngwara y'umutima Eh, wumva ibi- ibikorwa naho bigeze kuri ino saha tuvugana hari abari mu bufaransa hari n'abari mu gihugu ca sudani eh, urumva n'abandi bimije kugenda Eh, ibikorwa bigeze ngaho muri- murakoze Mm, murakoze cyane kuvuga abana ijana na mirongo indwi mumaze gufasha kugenda kuvurwa ku buntu mu mahanga none mu burundi twavuga yuko abaganga bagenda babarondera kugira ngo mubafashe kurungika abana baba bariko baravurwa mu mahanga abana baba ari nka bangahe tuvuge nko ku mwaka
Yo, ku mwaka na- ni benshi cyane n'ubundi hagenda bake ku mwaka turashobora kwakira amadosiye ah, ari hagati ya mirongo umunani n'ija mu mwaka uheze twakiriye amadosiye ijana na cumi n'abiri Mm, eh, ariko urumva twashoboye kurungika mirongo itatu na bane mhm. ni ukuvuga Eh, ko abandi urumva- baba babuze uburyo bwo gushika muri ivyo bihugu
Eh, benshi baritaba imana bataragenda eh, kubera baba baremvye umuntu aja- aja ava ruguru ashire mu kadiroge ibujumbura yatevye benshi bakitaba imana bataragenda abandi bakaba- ba- ba- ba- bakabaporogama muri ivyo bihugu akabura n'ay'igitabo c'inzira akabura n'aya komisiyo medikale akabura cepfo ca ruguru hanyuma bikahagararira ngaha aga- akahava akitaba imana Eh, urumva benshi nu- nu- nuko bigenda Mm.
kuko burya mu, mu, mu, mu, mu biharuro umwana umwe ku ijana avuka afise ubwo bumuga bw'umutima Mm. none nk'aho umwana aba yabuze ayo mahirwe yo kugenda uwundi arashobora guca ahabwa ayo mahirwe uwundi yari arindiriye yo kugenda muri icyo gihugu canke barinda kwiyandikisha kundi gushasha
iyo tu- tumaze kuvuga yuko adashobora kugenda kubera kubura uburyo baca baca baha amahirwe abandi bo mu bindi bihugu kuko ntibafasha abarundi gusa bafasha ibindi bihugu bishika ku mirongo itandatu Mm. none nk'abantu mu gihugu hagati mu burundi eh, baramenya yuko ubu buryo buhari canke iri shirahamwe rihari kugira ngo babiture eh, muraronka bava mu gihugu hagati babitura kuri iki kibazo c'umutima w'abana
Eh, ni ukubwira yuko bashika ku mirongo mirongo icenda ku ijana bava mu gihugu hagati Eh, abo- abo abo twakira eh, abaganga ba- ba- bo mu gihugu hagati baramaze kumenya iri shirahamwe ntibabarungika iwacu ba- baca barungi- baca barungika ku baganga b'umutima Eh, hanyuma abo baganga b'umutima nabo bagaheza bakabarungika iwacu ariko nk'umuntu ari rugu- nku- nk'uwo nk'umuntu ari ruguru bamurungitse ku muganga w'umutima akaba atari bwira azi bujumbura araturondera tukamutegera kuri ya rebisi nyimba avuye makamba tukamutegera mu kanyosha nyimba avuye igitega tukamutegera kwa siyoni hanyuma tukaba twamufatiye handevu ku mukardiologe ama agaheza rero akaca i- umukardiologe amwakira eh, habaye hakibona agaca asubira inyuma iyo yaje ava Ah, bwije naho tukamurondera abamuraza ngahe bujumbura tafise imiryango ihora ibaho indaro Eh, hanyuma tuke- tukegeranya ibipimo byose bamutumye tugakora dosiye tukayirungika i buraya nuko dusanzwe dukora
naho mutari umuganga w'umutima abaganga muganira nabo eh, baba bariko baravura aba bana mm, indwara y'imitima bavuga ko biba biterwa n'iki Eh, ni ukuvuka gutyo canke hari ikintu gitera abo bana kuvukana n'ibyo bibazo by'umutima
Eh, a- abaganga duhora tuvugana uh, aba- aba- abana bavuka bafise ubumuga bw'umutima eh, hariho ikintu sindi nakivuga mu kirundi hereditaire Mm, kiva ku miryango haka ego harimwo harimwo n'ibindi eh, bivuga ba- ba- bavuga yuko iyo umuntu yafashwe nabi yibungenza cyane yaturubitse bishobora gushika Mm.
hamwe n'ibindi ibindi bitazwi donc na- natire iyo ya- ya- yabishatse kuvukana ubwo bumuga ku mutima nk'uko ushobora kuvuga atano ufise ijisho rimwe rihumye Mhm.
urumva rero Mm.
umutima ntiwaheze kwi- kwi- kwiyugara neza ugasanga umutima uvu- umwana avuta umutima we eh, wiyuguruye ahantu Mhm. Eh, ish- ikigo rero cyanyu bon samaritain ah, uretse ubu wavuze ko mugenda mukabatora ku- ku- kuri bisi aho baba bashitse bavuye mu ntara ibindi bikorwa mu gukora ah, ni nk'ibihe muri iki gihe eh, murakira abantu ku kigo cyanyu ibindi bikorwa mu gukora n'ibihe
Mu- ku gi- mu kigo ciwa mu- muri bosamarite turafise turi mi- dukora turi imigwi ine abo bita ba volontaire Mm, ako- abakora Eh, ku- ku buntu
yego abo- nk'abo baza gutegera aba- aba- aba- abarwayi bavuye ruguru bana batondeye kwa muganga Mhm.
Eh, turafise n'uwundi mugwi numva n'iyo miryango yaha i bujumbura ihora ihindara abantu ba ruguru badafise aho bashikira ngaha i bujumbura n'ubu nabo na- na- na- na- na- n'abiwacu bumva na- ba- ba- ba- baradufasha Eh, tukagira n'uwundi mugwi rero wa wa gatatu w'aba- w'aba- wa- w'abasenga basengera ama operasiyo amaseve atandukanye Mhm.
umugwi ugira kane mm, nuwo ari we wese yumvise akamu aga- twate- twa- twaterereje aga- a- a- aki- akiha intumbero yo gufasha umwana ataba yinjiye muri uwo mugwi wa- nawo w'abavolonteri eh, bagira iki- iki- iki- ikimazi ikintu gikomeye mu- muri- mu ishyirahamwe ryacu bumva turi umugwi ine yego Eh, muravuze ko mu- murondera aba bantu umugwi wa gatatu abantu wa kane wo kurondera abantu ba- ba- bafasha mu bijanye n'uburyo ah, akenshi nk'itike y'indege iba isaba nk'amafaranga nkangahe ugereranyije n'amafaranga baza gukoresha mu kuvugwa mu iburaya itike y'indege baba bakeneye ni nkangahe
Eh, itike y'indege nk'ubu hariho ak- ikunda kuba hagati y'amadolari igihumbi n'amajana abiri n'igihumbi n'amajana atandatu Mhm, bivanye n'igi- ni- n'igisagara azovurirwamwo mhm, bivanye n'uko itike y'indege uyiguze hakiri kare cyangwa uyiguze hagomba hagere ko agenda mhm.
eh, biza- bi- vyama bija hagati y'ayo mahera iminsi yose Mm. nk'abantu rero bava eh, mu gihugu hagati eh, uburyo babukura he bigenda gute baragurisha amatongo kuko birumvikana ko amadolari igihumbi aba ari amafaranga menshi cyane eh, ni nayo mpamvu twumvise akamo kanyu ko kugerageza kurondera ababafasha kugira ngo mushobore kuronsa gufasha iyo miryango kuronka abagira neza babafashisha ayo matike yonyine baba basabwa abanyagihugu babigenza bate
Eh, usanga benshi bafise n'ivyo bagurisha ahubwo vyaranaheze kugira ngo arinde ashika ibujumbura ku muganga w'umuhinga nuko umwana aba yararemvye aba yararemvye cane yaragiye mu bitaro kenshi ugasanga ndetse n'ivyo bagurisha vyaraheze eh, kugira ngo iyo tike y'indege iboneke Mhm.
eh, agihe agurisha itongo eh, ntanakwize hari igihe agurisha ibitungwa ntanakwize tukaja ku maradiyo isanganiro radiyo mariya tugagira- tugaterereza agatanga inimero abantu bakamuterera amajana atanu igihumbi igihumbi Mhm.
hari igihe dukwiza hari igihe adakwiza Mm.
vyama vyashitse bagasiba Mm. Eh, kandi Mm.
ka- rimwe na rimwe birasaba yuko hagira uwumuherekeza bigenda gute iyo ashitse uyo mwana iyo ashitse i buraya birasabwa ko atwa a- ajanwa n'umuntu canke umuntu wo mwishirahamwe ryanyu niwe amuherekeza
twebwe rero ko dukora eh, nakubwiye ko tu- dukora turi imigwi ine ngaha mu bujumbura nabigusiguriye hariho indi migwi rero iti- iyindi itatu y'iburaya dukorana twebwe hagenda umwana wenyene nashaka bafise amezi atandatu umwana agenda wenyene Eh, turafise ayo mashyirahamwe y'abaganga bavura ku buntu Eh, iyo iyo- uwo ni umugwi wa mbere ari nabo tuba twangukiye amadosiye umugwi wa kabiri i- imiryango hariho imiryango i- yiyemeje kwama yakira abana imiryango itari mike mu gihugu cy'ubufaransa cyane cyane hanyuma uwo ni umugwi ugira kabiri umugwi ugira gatatu hariho abakozi bo mu ndege b'ishyirahamwe indege ikompanyi y'indege rya air france ba- bakukurutse cyangwa bagikora abo nabo rero kubera bo batariho indege nibo baca baza gutora umwana ngaha ibyumbura ukamusikana mu muryango wemeye kumwakira wa muryango nawe we wa- wa- wa- ukamutwara kwa muganga aho hose ni ukugira ngo amadepanse abe make wumva hagiye kujyamo umuherekeza byoca biba byinshi hamwe- hamwe no- no kudashoboka bitoshoboka Mm. birumvikana ni uburyo butari buke busabwa kugira ngo umwana afashwe muri iki gihe none mufise abana bangahe barindiriye baronse umugiraneza baronse ibihugu bigiye kubakira ni bangahe barindiriye kuronka ayo matike ibyo bipapuro by'ingenzo by'ingendo kugira ngo bashobore kugenda hanze y'igihugu
Eh, muri kino gihe turafise eh, abemerewe gu- gu- turafise abemerewe gushika mu gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri bateza kuba bagiye bose bashika ku cumi na batanu Mm.
muga muri abo ndiko ndaraba ku rutonde ndabona abashika batandatu batari capable no kwirihira n'igitabo c'inzira Mm.
numva ko ari benshi
birumvikana radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaganira n'umushingantahe alexis butoyi wo mu kigo maison bon samaritain gifasha ah, abarundi kubahuza n'abagiraneza mu mahanga ku bijyanye no gufasha abana babo abana b'abarundi kuvugwa mu mahanga ikibazo cy'umutima Ah, ikibazo gihambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi aho hakiri ikibazo c'ibitaro n'amavuriro y'ukubaga umutima Eh, nivyo tuko turaganira ni ikiganiro kandi rero giha ijambo abanywanyi biradijwi rya Amerika bagire ico baterereye ikibazo canke iciyumviro tutangure ku mirongo ya telefone eh, twakire umunywanyi wa mbere ururahinda urahinda tura, u, m- izina ryawe nirihe neza numva ntaryumva neza muri bande turi kumwe ni rurahinda
ruhu rw'inda alo hano umeze mute turaho turashima uraho
Eh, ni ruhu rw'inda ndi kigali mu rwanda mu karere ka gasabo noneho mbere na mbere nashima abo ba- abo bagomba gufasha abo bana kuko buriya ndwara y'umutima ni iki- ni indwara ikomeye cyane itorohera buri umwe wese kwivuza Mm.
nkaba nashishikariza nyine n'abaturage bose kujya bakurikirana nyine ibyo bikorwa uko bigiye biteye kuko nibo bifitiye inyungu cyane urabona akenshi kubona tiki kujyana kukuvuza hanze birakuvuna cyane njye nkumva ko bagakwiye kubishyiramo ingufu bakabitekereza ahubwo ngewe nabaza ni ukugira ni ukubafasha neza nta nta kiguzi na gito bashyizeho
subiramwo u- ikibazo cyawe ni uku- ni ukubafasha kubavura
Mhm.
nta Eh, mafaranga na make bishyuye eh, nta mafaranga na make bishuye uretse iyo tike yo kubashikana muri ico gihugu
Eh, ndumva abo bantu ari ingenzi barakoze cyane kandi namwe ndabashimira kuba mumpaye umwanya ni ruhu rw'inda ndabakunda cyane nsubiriza ngo buka jean claude uriga shanda turagushimiye cyane urakoze cyane
Ah.
yego umushinga ntahe butoyi eh, ayo mashirahamwe y'iburaya ah, aba yemeye ku- gufasha ah, abanyagihugu ah, ahanini ni amashyirahamwe ameze ate n'ibitaro biba vyemeye gufasha abanyagihugu muri afurika n'ahandi n'amashyirahamwe ateye ate
oya eh, ntabwo ari ibitaro nk'ubu hariho ishi- usanga amashi- nk'ishi- nk'isha- usanga amashyirahamwe y'abaganga b'umutima usanga bagize uh, usanga nk'umuganga w'umutima yagize ishyirahamwe Mhm.
hanyuma eh, aka- akarondera aba- aba- aba- aba- abamuha abamuha uburyo bwo kuvuza abana Mhm.
kuko wumva hanyuma twebwe tukamurungikira amadosiye Mhm.
hama nawe akabaga aronda ibitaro bizobavura Mhm.
hama n'iyo miryango ibakira kuyagiye mu bisagara byose byo mu bufaransa hanyuma kure tumurungikira amadosiye nawe agaporogama abana bivanye na- na- n'amahera yaronse bivanye n'imiryango yemeye kubakira Mm. nico kimwe Ntabwo- nayo ntabwo ntabwo ego Mm, nico kimwe n'ayo Bakora nicyo gituma bakorera mashirahamwe.
mu bitaro bitandukanye Aha. nico kimwe n'inkayo mashyirahamwe cyangwa abo baganga baza mu burundi baje kuvura ikintu runaka rimwe na rimwe twumva
yego ni nkaco kimwe ki- aho bitandukaniye kiretse n'uko at- atawoza kuvura umutima ngaha kubera bisaba uburyo bw'abantu benshi ni n'umwanya munini eh, n'ivyuma tudafise ngaha barya ba- ba- bumva bavuye muri holande baje kuvura ubujana baje kuvura gukura amenyo wumva sico kimwe ni- ni ibintu bitwara umwanya mutoya ego
radiyo ijwi rya amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turaganira ku kibazo co kuvura umutima mu burundi n'ico kogwa n'ikiriko kirakogwa n'amashyirahamwe amwamwe turi kumwe na maison bon eh, m- turiko turavugana n'ishyirahamwe eh, ri- rifasha muri ico kibazo maison bon samaritan
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi rya amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko kandi no mu burundi mushobora kutwumvira kuri short wave mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri facebook live ni ukuvuga yuko ibiganiro byacu biko birumvikana kuri facebook muri aka kanya nyine adrese yacu ni voa radiyo yacu adrese ni voa radiyo yacu aho abari mu mahanga n'ahandi mushobora kutwumviriza kuri facebook ni voa radiyo yacu tubandanye ku mirongo ya telefone tuvugana n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na louis michel amahoro neza louis michel aho mu rwanda
komera komera turi kumwe uraho neza
uraho cyane mama yego turaho turashima ikibazo cy'umutima mu rwanda Mukomere, cyifashe mukomere, gute mukomere Mm. aho mu rwanda ikibazo cyo Ikibazo kuvura cy'umutima mu umutima rwanda buriya Mm.
rega indwara y'umutima buriya usibye gihe ko nta mibare natanga ntabwo mbizi Mhm.
ariko ndahamya ko nayo igomba kuba ihari Mm. muravugwa byoroshe cyangwa namwe mubanza kuja hanze y'igihugu
ntabwo mbizi neza ahubwo ikibazo ngira ngo mbaze Mm.
bari abantu bo mu musamaritani mwiza Mm.
kabisa bosa maritin mezo di bosa maritin Mhm.
ndagira ngo mbabaze rwose nimba iriya ndwara irakomeye cyane urumva kugira ngo indwara isaba kugira ngo umuntu ajye kuyivuriza hanze ni indwara ikomeye cyane Mhm. Mhm.
urabona kandi ko a- bari abantu ni benshi kandi bitwara amafaranga menshi ariko nagira ngo mbabaze mbega nta kintu mushobora gukora kugira ngo buriya burwayi bucogore ko kujya kwivuza kujya kwivuza urabona ko bihenze Mm.
abantu benshi barahagwa bagira gutya nta kintu mwebwe mushobora gukora kugira ngo buriya burwayi bube bwacogora abarwayi babe bakeya no kujya kwivuriza hanze eh, bishoboke Mm.
murakoze cyane urakoze cyane louis michel Eh, mushinga murakoze nawe urakoze ego mushinga nawe butoyi kuri icyo nyine louis michel abajije hari icyo hari icyizere mufise mu burundi yuko kumbure umutima ugiye kuza uravurirwa mu burundi Ah, ibi- i- i- bigeze he ibijyanye n'abaganga bavura imitima n'ibitaro ubuhinga bugenda buraza mu gihugu kugira ngo kumbure umuntu agira akizere ko mu myaka iri imbere vuba cyane mugiye kuzamuravurira ah, mu gihugu
ego murakoze eh, haba mu rwanda cyangwa mu burundi hariho ubuvuzi bw'umutima basanzwe bakora eh, buciriritse eh, baragira operasiyo y'umutima ya ka- ibyo bita kateterisme ntabwo ari keruvere ntabwo baku- ntabwo umutima bawu- bawukuramo eh, ngo ba- donke ba- ba- ba- ba- bawuvure bawukuyemo nk'uko babikora i buraya ariko bibaye ngaha no ku bita- ku bitaro byakira barabikora na hopitali militeri mu minsi yeze barabikora Eh, no mu rwanda rero nabo nyine ba- ba- ba- abaganga b'umutima barabizi Ah, abana bahora barumika mu bufaransa Eh, imyaka ibiri iraheze abaza gutora abana ngaha mu burundi nabo batora abana bo mu rwanda ego ah, eh, ku bitaro abaganga b'umutima mu rwanda i kigali eh, barabizi basanga bakorana nabo n'abafaransa icyo batushiye kumbure ni uko bobo diaspora y'abanyarwanda bari muri canada icyo kibazo bagifashe mu ntoki hagize umwana yemererwa bonyine baca bakusanya amahera bakamuhira itike y'indege ibintu biroroha nta bobo nta mwana asiba rero urumva yuko nubwo babitanguye vuba bamaze gu- gutera intambwe nini cyane Mhm. Eh, ni nayo mpamvu ndumva muraritse namwe abarundi baba mu mahanga turumva yuko bagiye kuzoza mu burundi mu kwezi kw'indwi aho haba indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga muriteze namwe kuja gusigurira ikibazo uko cifashe mu burundi muri iyo ndwi yahariwe diaspora mu burundi kugira ngo abarundi bo hanze nabo nyene bategere yuko hariho iki kibazo bashobore gufasha
ego cyane jewe mbere kubara akanyamuneza n'iteka ntewe hamwe bantumiye bakanyemerera ko njya kwifatanya nabo eh, nkabasigurira ibyo tumaze gukora nkabereka iby'imije gukorwa nkabereka ndetse aho twatanguriye n'aho tugejeje niyo twifuza gushika hama nabo nyene ba- bagafata eh, bagafata intumbero yo gufasha muri uwo mugambi mwiza kugira ngo dusubize ubuzima abana eh, n'abavyeyi babo bashobore gusubira kuronka itiro eh, n'aka- na- n'agatwengo mu miryango yabo kuko umuvi- umuryango wose urwaje ni ukuri nta na kimwe gitera imbere nta na kimwe usanga byose ha- usanga ari umwijima nyine muri uwo muryango Mm. Eh, ni byiza cyane turizera yuko nk'uko mubivuze abarundi bo mu mahanga bazogira icyo bafashije urakoze cyane Eh, reka twakire leo cargo ku murongo leo cargo uraho neza
ndaha mwaramutse ngaho ku ijwi ry'amerika mundamukirize n'umutumire amahoro neza Ah, arakumva leo cargo duhamagaye uri hehe
yego ubu ndi mu ntara ya makamba muri komine ya kayogoro ni byiza cyane duga ku ijambo
yego ariko mbanze ndabasabe gatoya mubanze muse nk'ubasubiriramo kuko ikiganiro sinariko ndacyumviriza Mm, kubera se imirongo iriko ndacyumviriza ku- irakugora ku FM.
Eh, ni ni- ni ikiganiro nk'uko mwabibonye kuri facebook cyerekeye ikibazo cyo kuvugwa indwara y'umutima abana bar- baronsa amahirwe yo kuronka umugiraneza hanze y'igihugu ah, ashobora kubavura ku buntu ni ibintu bi- bifata amafaranga menshi cyane rwose ariko ishyirahamwe bon samaritain i bujumbura rirahuza imiryango y'abarundi bafise abana barwaye imitima n'abagiraneza hanze y'igihugu kuvura abo bana ariko hari ikibazo c'itike y'indege ibisabwa Ah, rero bon samarita isaba yuko abarundi baba baba hanze cyangwa baba mu gihugu bofata- bofatana mu mugongo kugira ngo barungike abo bana ah, baje kuvugwa hanze y'igihugu wumva hari icyo bofasha canke woterera iki
yego murakoze cyane we. nk'uko byama bigenda ku iyi minsi yose ya gatatu mwa mute- mudutegurira iki kiganiro cy'abantu ndashaka na cyane cyane se nk'ushimira uwo warongoye icyo kigo bosamerte ajejwe kuza arafasha abo bana cyangwa abandi bantu boshobora usanga barwaye indwara badashobora kuza bararonka uburyo cyangwa amatike y'indege ni ukuri ni- ni ikintu cyiza kuko mu mico y'i- y'ikirundi cyangwa abarundi twamye dufashe haba mu mahirwe cyangwa mu marushwa ndumva yuko ari ibintu biryoshye cyane ariko nashaka se n'umubaza akabazo gatoyi koko n'urinze aronka amahirwe ni- yo kumenyekana hoho abagiriwe amahirwe None ikigo cyabo nta kuntu bosa nk'abaza barasika mu mitumba kuko hariho benshi baba bana cyangwa abantu bakuze usanga bari mu mitumba mugabo badashobora kuronka n'ikibavugira kugira ngo bashobore no kuronka ubwo buryo uwabategekanye iki kugira ngo ubwo buryo buze- buzoze ba- baravugirwa henshi kugira ngo baze bararonka aba- a- aba- a- abarwayi baronka ubwo buryo bwo kugira bashobore kugenda n'ahandi hoho je nashaka ntera kamo abarundi bose bariko barumviriza ijwi rya amerika canke boba bashobora kuba ba- bumva iki kiganiro yuko twogira umutima wo gufasha koko ntihabe iryo shirahamwe ryonyene nubwo biboneka yuko twese usanga uburyo budadukundira bwo gufasha mugabo nta kundi ababishoboye boca baza barabafasha ku buryo bw'amasengesho murakoze ngaho ku ijwi rya amerika urakoze cyane rwose leo cargo turagushimiye Eh, reka namwe mwese twakire murakoze.
uwitwa karim ku murongo karim uratwumva alo karim uraho neza
eee mbaho Eh, urafise ikibazo canke iciyumviro
eee ko narimo nari ku rugendo sinarimo ndabumva neza Mm, telefone sinzi ko yakugoye byaguma bicika Mm. Eh, nta- sinzi yuko mureka turaku- nkabanza nkumviriza tu- eh, neza ngo turaku- kisomo kiragenda turaku- yego turakugarura ku murongo mu kanya kari imbere urakoze cyane yego Eh, mushinga nahe butoyi ku kibazo cya leo cargo kumenyekanisha uburyo bwo uh, bwo ku- kuronka ayo mahirwe murabikora mu gihugu hagati kugira ngo kumbure abari mu gihugu hagati uh, bafise ubwo buryo bashobore ku- kurungikwa hanze mu, mu, mu makungu mu mahanga kuja kwivuza muba mubikora
yego murakoze cyane ndashimiye uwo munyamakamba Eh, nomubwira yuko no mu ntara y'amakamba tumaze gufasha abashika batanu kuja kuvurwa hanze baragarutse n'ubu hampande yiwe ngaho nyene hampande yiwe ikibago hariho umwana azogenda mu kwezi kw'icenda nawe nyene ari muri abo twavuze bantaho nikora kumenyekanisha ibikorwa by'ishyirahamwe mu- mu- wavuga ngo gushika mu mitumba eh, ni ikintu kita- ki- ki- eh, kitoroshe kuko uh, na- u- a- aba- abaganga b'umutima nibo nyine bafata ingingo bakavuga ati uyu mwana akeneye kuja kuvurirwa hanze abo baganga b'umutima nabo bo- bose bari bujumbura kiretse umwe ari mu ntara ya ngozi ni ukuvuga mu kuri cumi dufise icenda bari bujumbura urumva urumva rero uko twebwe icyo dukora eh, abarongoye ibitaro vya- vyo mu ntara za ruguru turababarira yuko kuvu- uwo biketse ko yoba arwaye indwara y'umutima boca ba- ba- ba- bamurungikiye bujumbura hama tukamufasha gushikira abaganga b'umutima Eh, hanyuma gusa urumva yo- aririhira ibipimo aririhira n'ama- n'amatike na- na- n'amabisi yo gushikira bujumbura ni ni uko nuko nuko tubafasha n'ahandi hoho gushira ibi- ibi- ibikorwa eh, gushira ishyirahamwe mu ntara hagati ata muganga w'umuhinga ariyo wumva kuko nibo bafata ingingo Mhm, urumva ico ico ntigishoboka birumvikana Mm.
birumvikana Eh, yabajije Mm.
kandi ati nta yandi mashyirahamwe yabakora mwe n'ibi nyene kugira ngo kumbure mugwire mube benshi murondere imfashanyo hanze y'igihugu ni mwe mwenyine mukora igikorwa muri aka kanya
muri aka kanya ni twebwe nyine tubikora ku buntu ayandi mashyirahamwe ari ngahe i bujumbura ni ni amashyirahamwe y'abakomisiyoneri barungika abarwayi mu buhindi hama ok- bakavugwa bari barishe hama ibyo bitaro bikaza bikaza kuba- kubariha uh, amakomisiyo Eh, abakora ibikorwa byo ku- byo gufasha ni twebwe nta nta rindi shyirahamwe ri- ri- rihari ribikora Mm. radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turihweza icokorwa kugira ngo abana bamwe bavukana ibibazo vy'umutima eh, bakaba badashobora kuvugwa mu gihugu c'uburundi ah, barungikwa hanze Eh, rero uburyo bwo kubafata mu mugongo mu kubafasha kuriha amatike y'indege aba akenewe ishirahamwe bon samaritain niryo ririko muri iki giherirahamagarira abanyagihugu bari hanze abanyagihugu mu burundi n'abarundi bari hanze y'igihugu kwifatanya nabo mu gufasha abo bana bakeneye kuja hanze mu gihugu gu- kubikora kugira ngo bashobore kuvugwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu ndetse n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane na mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika turi kandi no kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri kuri shoti wevu turi kumwe na mutumire wacu ni mushingantahe butoyi alexi umuyobozi imbere y'amategeko w'ikigo maison bon samaritain gifasha abana barwaye imitima kuja hanze y'igihugu kuvugwa mushingantahe butoyi waduha kumbure uko telefone cyangwa aho bashobora kubaronka abifuza kwifatanya namwe no kubashigikira muri iki gikorwa cyo gufasha abana barwaye imitima
ego murakoze nkorera mu gisagara cya bujumbura muri rohero ya kabiri ku ibabara ryitiriwe kwikukira bureva de indepandasi nimero cumi na zitatu ndakoresha telefone mirongo irindwi n'icyenda amajana ane na mirongo ine na gatanu ubusa cumi na gatandatu ni nayo nkoresha kuri watsapu
wasubiramo iyo nimero
nimero ni mirongo irindwi n'icyenda amajana ane na mirongo ine na gatanu ubusa cumi na gatandatu ni nayo nkoresha no kuri watsapu niyo nyine
murakoze cyane murakoze cyane rwose hari urubuga ngurukanabumenyi kumbure abari mu mahanga ariko baratwumva bashaka gukoresha kugira ngo barabe ibikorwa byanyu
ego turafite buroge alo yego turakumva
turafite buroge dukoresha ni hashitetepe utuburungu tubiri uturongo dukitse bosamarite world press com bon samaritain world press com murakoze cyane ndetse n'uwo byozaganira cyangwa twandikira kuri watsapu tukakimurikira neza bimugoye ku kubikoresha yego nk'uko yabivuze mushinga ntayo butoyi ari kuri mirongo irindwi n'icyenda mirongo ine na kane amajana ane na amajana ane na mirongo ine na gatanu ubusa cumi n'icyenda ndasubiramo mirongo irindwi n'icyenda amajana ane na mirongo ine na gatanu zeru rimwe gatandatu radiyo ijwi ry'amerika tubandanye ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi b'ijwi ry'amerika ku murongo turafise jean claude amahoro neza jean claude
muraho muraho turaho turashima
ndi ambasaderi ngoboka jean claude mberereye mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka cyerwa mu mudugudu wa ya mbere jean claude umunywanyi w'ijwi rya amerika akunda radiyo yacu cyane turagushimiye tuga ku ijambo
ntabwo nakuraho urushinge kuko ari muri radiyo ya mbere kandi mutugeza amakuru meza n'ibiganiro byiza niyo mpamvu natwe tutagomba kubakurikirana tuba turi gatanu kuri gatanu twaje gushimira uwo mutumirwa mwazanye rero ni ibintu byiza cyane n'ubuzima nabwo burya amakuru burya ntabwo waba udafite ubuzima buzira umuze ubwo urumva rero ko n'ubuzima nabwo tugomba kujya tumenya ukuntu ubuzima buhagaze bwa buri munsi rero ni ukuvuga ngo tumushimira icyo gikorwa bariho ni cyiza cyane ahubwo mbifuriza gushyiramo imbaraga ku buryo banarenga n'imipaka bagafata n'ibindi bihugu by'abaturanyi nabo bakabasha gukorana nabyo kugira ngo maze barengere ubuzima bw'umwana
murakoze cyane rwose ari igikorwa cyiza cyane noneho ikindi cyane cyane bagashyira imbaraga nyine mu kwita ku bana kuko urabona ko abana aribo rwanda rw'ejo n'igihugu cyose muri rusange kiba gitezeho akamaro bakagerageza kubavura bakambuka imipaka na nk'igihugu cy'u rwanda naho ukaza bagashyira nk'udushami uduseta twabo bakajya uganda bakajya tanzania bakajya congo kugira ngo bagende bagaba amashami hirya no hino usanga hari ahantu nk'uko batanze imirongo babashakiraho ya watsapu n'iki na interineti kandi nk'abantu babahagarariye babafasha muri ibyo buzima bwabo bwa buri munsi bw'uburwayi bw'abana babakurikirana aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi
Urakoze Urumva ko cyane.
ari ikintu cyiza cyane kandi nkomeza gushimira ruhu rwinda kabisa nawe n'umuntu dukorana akazi ka buri munsi hano mu- i kigali tubagezaho amakuru ko yiriwe mu gihugu cy'u rwanda nawe ni ibintu byiza cyane nkomeza kumushimira hari agomeza kubwe neza nimba namwumvishe Mm, muravugana na ruruhinda Eh, eh, na papa wanjye Shamode Emmanuel nawe ubifashamo cyane kuba kugira kuri iyi mikoro niwe byose wabigezeho kugira iyo navuga simba nyivugiraho nabo barishima cyane bumvise ndi kuvugana namwe mukomere cyane rwose mwese aho muri muri ko muratwumva n'umuyobozi wacu w'akarere ka ngoma bwana aforodisi nambaje nawe nkomeza yagubwe neza Mhm, n'uw'umurenge mm.
na nyizingabo kuri joseph nawe agomeza kugubwe neza hano mu mujyi wa kibungo kabisa Eh, murakoze cyane rero mubandanye mwumviza radiyo ijwi rya amerika jean claude urakoze cyane Eh, Eh, mushinga- ntabwo twakuraho urushinge kabisa tuba turi kumwe turi gatanu ni byiza cyane Eh, mushinga ntahe butoyi kuri icyo jean claude avuze cyerekeye ibihugu bibanyi um, kubera icyo kibazo nyine cy'amatike hoba hari ibihugu bibanyi kumbure nka kenya ubuganda n'ahandi baba bavura umutima mukaba mukora- mwokorana nabo kugira ngo hoho byorohe gusimbirayo ko byoba bizimbutse gato
Eh, murakoze cyane eh, mm, eh, indwara z'umutima ntibumve zivugwa gutyo zirarenga mirongo ibiri hari ibyo bashobora n'ibyo badashobora ikintu bivuga ka- bita kateterisme eh, cyo gu- ni- nicyo cyonyine ba- ba- bakorera muri ibi bihugu duturanye Eh, mu- wavuze mu rwanda mu rwanda hari ishyirahamwe naryo na rifa- rikora nko ku iwacu rimurika abana eh, mu bwongereza no no mu bufaransa Eh, abaganga b'umutima bo- nibo cyane cyane ba- babirimo rwose bo ngaha i kigali Eh, muri tanzania hari irindi shyirahamwe nyine rikora nkuko iwacu ryitwa mimi mu tanzania Eh, twebwe abo abo twakira ahanini ni abo muri congo izi ntara zegereye i- i- igihugu cy'uburundi za congo bivuze bujumbura eh, nabo turabafasha eh, muri aba dufasha nabone barimwo yego t- nakubwiye yuko aba- ibihugu birenga mirongo itandatu aribyo bimika abana i buraya ibihugu byose duhe- duturanye eh, na byo nyine birafite amashyirahamwe akora nko kwa kwa kwa kwa kwa mezo mbosamarite
murakoze cyane rwose twakire ku murongo pacifique uraho neza pacifique Eh, mahoro neza duhamagaye uri hehe
ndi bujumbura ku mukaza nko muhita muri asiatike niho mu magazuba ikibazo rero nagomba kubaza uwo mutumire agomba kumubaza kuri iyo ndwara ijyanye n'umutima dukunze kubona ikunze gufata abana cyane aca rero umuntu yo kwibaza kuko turakunda kubona iyo umuntu indwara y'umutima turakunda kubona nk'iyirwaye umuntu akuze hari ibintu baba bamu- bakunda kumubuza yuko atofata ndamubaza ati ku bana nabo bavukana umutima nko ku babyeyi ikintu umuntu yokwirinda gufata kugira abo bana umwana ntavukane iyo ndwara y'umutima cyobikihe cyangwa ikintu umuntu yofungura cyangwa akirinda muri ibyo bibiri cyobikihe cyangwa ingene umuntu yoshobora kwitwara yo kwitwara gute ikindi rero nogira ko amakenga ni kuri iki iya nka leta y'uburundi yarafashe ingingo yo kuzoza iravuza abana batarengeye imyaka itanu tukaza tubona rero nk'abantu bo muri ibi bihugu byacu bafata itiki ndende baja kwivuza iyo mu bwongereza mbega hoho iyo ndwara yoba yo itari mu zivugwa na re- itari mu zivugwa na leta kugira ngo leta yo irihire abo bana baba batarashikana iyo myaka itanu baba bavukanye iyo ndwara y'umutima bo boba batarihirwa boba barihirwa indwara ntonto iyo ndwara yoba itarimo aha niho twashaka kugira twumve yuko twosobanukirwa neza kuko bikunze kubona nk'abantu bo basanzwe bafise uburyo buke urabona bo abyaye nk'umwana agwaye iyo ndwara wumva we no gupfa nta kundi kuko nta buryo yoronka iyo yogurisha utwo atunze cyangwa ishambu ntiyoronka amafaranga yo gushika hariya ambaza ati none nta kuntu bogerageza nko kwegeranya abo baba babyifuza nk'abakwizatunga cyangwa abandi bafise uburyo bagashyiraho ishyirahamwe ryo kuzoza bararihira mwene abo bantu bakagira nk'ishyirahamwe ryo twovuga nka ni ukwita ati nk'abagira neza ku buryo habonetse nk'umuntu arwaye iyo ndwara bikoroha kumurihira dufate bagerageje kwegeranya nk'abantu b'abagwizatunga ngaha mu Burundi ibyo ntibyokunda habayeho abobyegera a- abobikora Mhm.
bivuye ku ishaka nicyo nashaka kubaza murakoze nawe murakoze cyane pacifique ibibazo byiza cyane Eh, mushinga ntahe Mm.
butoyi
ego ego ni kuri umu leta yafite umugambi wo kuvuza abana batarenze imyaka itanu ku buntu ariko umva babavura ngaha iwacu indwara zi- ntibabarihira ngo baje kuvurirwa mu bihugu byo hanze Mm, byose turabiriha amavuta itike y'indege n'igitabo cy'inzira burya na visa turayiriha na pasiporo turayiriha amakomisiyo medikale amakisiyateme zone n'utundi n'utundi umwana agiye kwa muganga tuza kumu- kumugurira ibyo atwaza agenda yambaye ni ibintu bida- bida- eh, ni uburyo butoroshe leta rero twagerageje kubaza duciye n'umushyirangano wo gufashanya eh, mu- mu- mu- nta muntu aje kuvurirwa hanze bigira bafasha turatereza abagira neza batandukanye eh, ikibonetse bagaterera ndetse ndaboneye no gushimira n'ibiro by'umukuru w'igihugu nabyo nyine biha biduterera umwaka uheze baduhaye amatike atatu y'abana n'ubu bamaze kuduha amandi matike atatu urumva ntibashobora gufasha bose kumva ni benshi ariko ariko nabo nyine barafasha ego ariko si- icyo cyo kuvurirwa hanze eh, leta ntiyojya ku- kuriha fagitire hanze y'umuntu cyangwa itere zibonye ntabyo batwemereye ndetse na pasiporo ntibyanakunze yuko bashobora ku- ku- kuyitanga ku buntu eh, urumva ni ibintu ntokubwira ngo ngo impamvu ariko nta- eh, byo gufasha kuvuriza hanze eh, leta ntacyo ki- nta- nta- nta- nta kinini isubira kubirabamo irashobora gutera nk'abandi bose nk'uko ndakubariye hanyuma ati yabajije kandi ati ti- tuk- tukegeranya abagira neza bagafasha ngo abagwizatunga tukabegeranya amashyirahamwe ni ukuri ntako tutagize nta banki tutajya gusabamo umubonano cyangwa ngo tubandikire ariko ntacyo bigeze bafasha nta n'umubonano bigeze baduha ayo mashyirahamwe yose eh, novuga ati bafise abo abo bakunda bakaza gusumba abandi ugasanga ishyirahamwe riragize iki n'iki riratererewe n'abantu barenga mirongo itanu no guha akarore nka fesikabu yatewe n'abantu barenga mirongo itanu amabanki yose amaambasade yose ba- ba- ariko twebwe nta n'umuntu n'umwe ari bwaduterera muri ayo mashyirahamwe Eh, ni ibintu sinzi ingene babigenza sin- sinzi uko babicisha bamwe bakabishyura abandi ntibabishyure Mm.
bamwe baka ab'imipira amasponsoro ya- ya- ya- amatungo y'imipira barayasponsoreza kabisa ariko nta n'umunsi n'umwe ndigera numva ngo banke iyi n'iyi iratwishyura basi no ku ikete Mhm.
ngo bango brarudi canke izindi shirahamwe za onatere za smart ngo iratwishyura basi no ku makete Mm.
basi baguze na pasiporo nta n'umunsi barimwe muri iyi myaka itandatu dukoze kandi twarabandikiye kenshi turahera tura- tubaruha turabivamo Eh, urumva eh, Birababaje.
ico ntako tutakoze Eh, Babishyura ariko none urumva ni nabo- ukuvuga nabo ko botahura ata n'inyishu babaha.
yuko ari- ari- ari abakozi babo be- burundi bw'ejo Mhm.
nabo bakiriya babo b'ejo ba- ni- ni- ntibitaho- ntibitaho gusa gu- gupibiriya ibintu byo kwinezereza byo ku- byo byo ku- byo ku- bashaka kunguka gusa ni kubite n'agashi baze barafasha ni nabo bana barwaye eh, abarwaye si besi si sabo muri bose amayite gusa ba- hari n'abandi ba- barwaye bakwiye kuza barabafasha Mm.
yego murakoze kumbure icyo amashyirahamwe nk'ayo ashyira imbere ni ukwimenyekanisha no kumenyekanisha kumbure bavuga bati babona yuko amashyirahamwe yabo atomenyekana cyane bacishije mu byo gufasha abantu ingwara n'ibindi none iyo babishyuye ba- ntibabishyura nta na kimwe bavuga nta mpamvu batanga ku mpamvu badafasha
Oh, nakubwiye yuko ata n'umunani bemeye kuduha n'amakesi twabandikiye nta n'inyinshi bigeze baduha keretse amaambasade mye- byensira mwamwe yatwishyuye aravuga yuko badakorana n'umupartikiriye badakorana n'umuntu ku gitwe ciwe bakorana na leta directement yego amambasade niko yatwishyuye Mga- aba- ayandi mashyirahamwe dusanzwe turimo ngaha dusanzwe du- kudushorera tunadondaguye nta- nta- ntaco bigeze bishyura Mm. ego none nk'aba- abarundi twako turavuga abarundi baba mu mahanga bobo murafise uburyo bwo kubashikira ah, murafise umugambi yo kubashikira nabo nyene kugira ngo mutangure mugire ibiganiro nabo kuko kumbure bobo bashobora kuba bafise uburyo bu- bu- buruta u- ubw'abanyagihugu hagati mu gihugu bashobora gutanga bobo ah, byifashe gute mu migenderanire nabo
Eh, aba diaspora b'ibihugu bitandukanye bo nagerageje kurondera ku ma internet ama association y'ama diaspora nabonye yo mu bubirigi n'abandikiye bagize ku gufasha umwana rimwe mu mwaka wahera barungitse amafaranga yo ku gitabo cy'inzira Eh, abandi nabo muri diaspora nabafasha ku ku- ku ruhande rwabo hariho uri gukora ndamushimiye wo muri canada Eh, ndafise- eh, hari n'urigeze gufasha umwe wo mu bushinwa haheze imyaka ibiri Eh, diaspora kabisa ntabwo ntabwo babyitabira cyane ntabwo babyi- nta- ntabwo babyitabira cyane n'abo nzi bari hiyo niyo ndabandikiye message ya whatsapp nkabasaba kuyipataja ku bandi bagenzi babo sinzi ko babikora nuko batabikora ariko nta reaction mbona Mm.
yego Eh, kumbure eh, bishobora kuba ari uko batabimenya kuko hari amashyirahamwe atari make hano muri leta zunze ubumwe za amerika ahora akora ibikorwa byo byo gufasha mu gihugu hagati kumbure harakenewe ibiganiro byinshi eh, nibaza mu kwezi kuza kumbure birasabwa ko mubegera mukabasigurira muka- mukavugana nabo nk'uko mwabivuze
yego cyane no himbagwa hamwe menye nk'umwe mu ariko babitunganya aheza nkamusaba tukavugana yego koba- yoba yoba- yoba ari iteka n'intsinzi n'umunezero ku- ku- ku ba- ku ba- ku bafise abana barwaye Mm.
eh, no ku- no ku ishame ryacu hamwe dushoboye kuvugana nabo ndazi ibyo twoshika ko nje barike Mm. radiyo ijwi rya amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nisha kiganiro muri isanga uno munsi ni kuwa gatatu cerekeye amagara y'abantu
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yoba ifise ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaa cumi n'imwe n'igice gushika isaa zibiri zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi ndwi amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi icenda amajana atandatu na mirongo umunani na gatanu ibihumbi icenda amajana umunani na cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera isaa cumi gushika isaha zibiri zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi igihumbi ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro vyacu
radiyo ijwi rya amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuko tuganira ku magara y'abantu no munsi tuko turaganira ku kibazo c'ingwara y'umutima ah, abana bagira iyo bavutse canke iyo bagiye barakura ah, gifise ah, ikibazo co kuvugwa mu burundi aho bikenerwa yuko umwana arungikwa mu mahanga bigasaba uburyo bwinshi ah, n'ubwo aba yaronse umugiraneza avura amubaga umutima ah, aho biba bisanzwe ari ibintu bizimvye cane haba mu burundi canke i buraya ariko ah, ishirahamwe bon samaritain maison bon samaritain rirafasha guhuza abana baba ba- bagwaye imitima n'abagira neza mu mahanga bashobora kubavura imitima ku buntu ariko bigasabwa yuko bariha itike yabo kugira ngo bashike ah, muri ivyo bihugu biba bigiye kubavura Eh, mushinga ntahe butoyi alexi wo mu ishyirahamwe bon samaritain abaganga ngaho mu burundi mukorana ni bangahe eh, bavura imitima murafise ishyirahamwe ry'abaganga muja hamwe muka- mukavugana mukaganira kuri iki kibazo ah, co kurungika abana hanze abaganga mukorana nabo umutima ni bangahe ngaho
Eh, abaganga b'umutima dukorana ni bose bari ngaha mu gihugu hariho umwe ari ngozi mu mivo hakaba na babiri bari ku bitaro by'abasirikare mu kamenge hakaba na babiri bari ku bitaro ruwakarede hakaba na babiri bari kuri kirinike puresi y'u rwagasore hakaba n'undi muganga umwe ari ku bitaro bya kira nabo baganga b'umutima nibo dufise mu gihugu kandi bumva bose turakorana nabo barafise ishyirahamwe bahurikiyemo ryitwa sosiyete burundeze z'abakaradiologi eh, ariko bose umwe wese abonye umurwayi akeneye kuvurirwa hanze a- acamurungi- acamurungiza muri maison de bon samarite Mhm.
eh, amurungika ukwiwe ntabwo arinda kubaza abandi baganga aba yabonye ko bikenewe Mm, no kuva bose barakuzi Yego.
barazi ishyirahamwe ryanyu eh, murakorana nabo neza
yego cyane turakorana neza gushika isaha ubwo kongera ukaduhaye ya nimero kandi kugira ngo abakumva bari mu mahanga nabo nyine eh, n'abari mu gihugu bashobore kugerageza kubashikira ba- bifatanye namwe muri iki gikorwa nimero ni iyihe
yego ni mirongo irindwi n'icyenda amajana ane na mirongo ine na gatanu ubusa cumi na gatandatu Mhm. ikindi kibazo ni ikijanye kumbure n'inzitizi muri ish- mw'ishirahamwe eh, muri murimwo ishirahamwe ryanyu bwite inzitizi mufise zo gukora iki gikorwa murimwo ni nk'izihe muri iki gihe uretse uko kutaronka amafaranga y'abana eh, baja hanze
Eh, iki kino gikorwa kino gikorwa ni igikorwa bisaba ni ni ni ikintu gis- ni ikintu kirimo utugorane gu- kuva ku ntango gushika gushika ku- ku- gushika uheze haguma hariho utugorane nivo yose ugezeko wumva umubyeyi agushikiriye umwana we warwaye umutima aza umutima u- nawe utari ha- utari hamwe yababaye arira wumva kumwumvisha kumu- kumuhoyahoya wumva n'igikorwa wumva bisaba ko um, o- pis- umupi- abapisikologe baba- baba- babimufashamwo kumubwira ko umwana kumubwira ko umwana kumubwira yuko adokura umwana wiwe mu mugongo agahereza umuntu ngo jana ico ni ikindi kintu kidasa- yumva to atokwakira mugabo wumva ko iyo umwana aba aremvye aravyemera rero urumva bam- umwana bamwemereye ah, ukaza ukamuharura iyo tike y'indege mugaharura ibintu byose bikenewe akabona kenshi ikunda kuja hagati y'imiliyoni zine na zitanu z'amarundi akabona naho yogurisha itongo ryiwe n'ivyo afise ntayarimwo subira asabona ko umwana apfuye nta kundi ibyo byose ni etape zi- zi- zigoranye eh, imana icanye n'iryo tihe rikaboneka byose eh, hashobora kuba amaganya nyene zingi nazotanga umwana ugashobora kubimwumvisha ku munsi wo kugenda umwana ararira nyina akarira umuryango wose ukarira wumva ni ibintu bidasanzwe aha mw'ijoro baguma baterefona abana abavyeyi bari ruguru umwana nawe ari buraya aguma abaza mbarize ko ameze yariye mbwira ka a bamuvuye saa munani y'ijoro nditaba amatelefone sa- umwanya wose ugasanga stade yose ifise ikibazo cayo umwana atashe agarutse azavuga igifaransa gusa nyina nawe acazi ni ikindi kibazo ashitse muhira muri ya- bwa buzima butoya bwo- bworoshe bw'i- bw'iwacu nta mavuta bikaranze barya benshi nta matara yo kuryamako umwana avuye ahantu yafashwe neza kumenya ubuzima bw'iwabo bikanka tukaja ku intervene urumva nivyoroshe urumva urumva ni ingorane kuva ku ntango gushika Mugabo erega none ko nk'umwana abayazi, aba eh, yamazeyo igihe kingana eh, iki mu- i buraya avugwa
eh, n'amezi atatu bamara y'amezi atatu Mm. yabaye mu ku nyuma buzima y'amezi bw'iburaya atatu hari n'abo bishika bakaremba agashika baka nk'ubu turafise bagiyemo kuri cumi na rimwe ku mwaka uheze Mm.
ugasanga amaze amaze iyo n'amezi atandatu bivanye n'ubu- n'ubugwara yaragwaye hagasa- ashika baga- baka- bagatora ikindi kintu yaragwaye byose baca bamuvura ibintu byose agwaye Mhm.
ugasanga rero biratevye Mm. Eh, izindi mpanu Mm.
eh, izindi ngorane kumbure wari wavuze ni ingorane zo kuronswa impapuro z'ingendo za pasiporo n'ibindi navyo nyene ni inzitizi ndakeka oya Mm.
u- ikintu rero tu- du- dufise kw'ama- kwa- kw'amahirwe ngaha iwacu Mm.
eh, amafaranga ya pasiporo abonetse Mhm.
eh, ndashimira komiseri wa wa migration wa pafu bidufashamo neza cane tugiye gusaba pasiporo tutaha tuyitahanye ikintu cyose turondera ngaha i bujumbura baratworohereza haba ku kibuga c'indege ba- ba- baradufasha kugira ngo abo bana bagende batarira bagende ba- baratworohereza ibintu byose amafaranga abonetse ibintu byose biranyaruka n'ukuri Mhm.
eh, ico yego.
ni ikintu ciza cane Mm.
urakoze cane gose Mm.
mushingantahe butoyi alex mu kigo Mm, ishirahamwe ndabashimiye.
bon samarite turagushimiye cane gose akajambo kanyuma amasegonda make
amasegonda make ndashimiye intererano ijwi rya amerika ritanze eh, ni iy'abantu benshi ni iy'aba- ni- ni iy'abanyagihugu ni intererano mutanze idasanzwe yego ikindi naco ni uko numva ko abantu bose batwumvise eh, botuba- nabo baba bosamarite tugafashanya uno murimo mwiza wo guhakanya neza imitima yacu mu gusubiza ubuzima abana no gutanga iciro mu miryango n'akanyamuneza imiryango igasubira gutwenga umuntu wese icyo afise cyose yaba igihumbi yaba idolari rimwe yaba iki kirashobora gufasha bigatuma umwana akabaho yari gupfa Mm.
ukuri umwe wese igira ingingo yo kugira icyo akoze nuko imana ibahezagire urakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu kiganiro cy'amagara y'abantu ndabashimiye mwese
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uriyani